Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Eebila 15 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaa atta mooltan keessummeessituu keessanirraa hantuu jibee horaati.
waldhabee israa'eliif paalistaayeen waan jajjabduu waldhabbii guddaa uumaa deemaa jira addunyaalleen guddootti dheekkamaa jirti babaaru xoolee ansoraa halakee tardhaa daa'imtuu biyyi gurra addunyaa santiim.
addii dimokiraatawaa oromoo biyyatti deebi'ee mootummaa waliin hojjechuusaa beeksisee jira kanarratti mootummaanis ibsa kenneera keessummaa dubbisna qabnaa oduudhaa boodatti deebina godina horroo guduruu wallaggaa keessatti mormii geggeessame laalchisee gabaasa qindaa'es gara boodaa dhiyeessina. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf sora.
waldhabii israa'eliif paalistaayeen lol dhaleetiin gool dhaabaa deemaa jira haan goommaa gubee karaa irratti bobeessaa haan gulummaa darbataa haan ammoo rasaasaanadha ardhallee ummatii paalistaayeen kumii hedduun alaabaa ofii guurratee du'a awwaalacha hiriira karaatti baafate waldhabbii kanaan israa'el nama paalistaayeen jaatama fixe waldhabiin kun naannoo gaazaa keessa. embaasii ameerikaa telaaviv irraa gara paalistaayini naannoo embaasii ameerikaa telaaviv lafa paalistaayinii fi israa'el irratti waldhaban jeerusaalemitti godaansifattetti waldhabbii kan uumaa jira tokkummaan mootummootallee lole akkana kunin waan akka malee hamaatii jedhe warri paalistaayin kunin alaabaa ofii guurratee hiriir ba'e nam kalee dhumat maleellee nam kum lamaaf dhibbi torban mammada jari hiriir ba'e kunin dhiigaa fi lubbuteennaan nam keen kadhumatee fi lubbuteenne nam dhumateef kenninaa jechuun dubbate pirezidaantiin paalistaayin mohammed abbaas tunin jimlaatti nam fixuu jechuun dubbate tan irratti addunyaallee waan hedduu jechuu jirti waan gaazaatti dhumate kunin waan akka malee itti dheekkamuu jiran keessa tokko horee nagaatiif qabbanaa kaa tokkummaa mootummootalleen hor jabaa ariitiin yaamaniitiin rakkoo tan irratti mariitti jiran itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummootaa jidduu gala bahaa nikoolii maldoovi hor kan irratti jidduu galii baamaan keessakki jirtu ibsu kennuuf deema. kuweeti ijjeechaan akkana tunin waan akka malee nam dallansiisaatii waan gara nam nyaataatii qoratamuu maltee jette oduu himaan mootummaa biriitish ameerikaan imbaasiisii jeruusaalemitti godaansifachuusitti hin fudhannuu jedhe pirezidaantiin faransaay imaanuweel maakroon jeequmsii gaazaa kunin waan itti callisuu malanii mitii jedhe bulchootii arabaa hedduulleen godaantii tunin hedduulleen tunin waan guddoo nam dallansiisaa jechuun dubbatan. gamkaaniin ammoo ameerikaan ammallee iraan horii nadabuu jirti itti gaafatamaa guddaa baankii iraan vaaluwaasee fi milishoota hezboolaa labanan jiran dhossaan doolaara miliyoon hedduu ergaafii jetteetiin himatte milishoota hezboolaa ta horii erganiif jedhantuun ta ameerikaan waraana addunyaa nagaa dhowwuu jirtu jechuun adabte ameerikaan adoo iraan seer maallaqa addunyaa cabsituu ittiin callifnuu jedha mali dharaa kunini mal dharaa kaakkanaa kanaanii nukleer hojjechuu jirti jechuun dubbata ameerikaan yoo iraan himattu iraan ammoo taana takkumaan hojjannee jechuun dubbatte akkumummee ministeera itiyoophiyaa dr abiy ahmed jedhutti wanni mootummaan hojjetu ummata diidi ta'uu malte ummatillee akka dansaa beekuu malee horii bulchootii biyyi alaatii qabanillee qorachuu jiran bulchootii itiyoophiyaa jechuu mummeen ministeeraa kunin ardha ministeerota ittaantota ministeerotaa fi daayirektaroota biiroolee horii haameetiin waan kan itti hime akka uf eegattanii jechuun itti dhaamallee itti gaafatama itti gaafatama akka oduu itti gaafatama biiroo koominikeeshinii mootummaa irraa argannetti Itoophiyaan guddatti jechuu qofaa miti guddina kan keessaa ummati qoodamaan qabaa jedhaniitiin hubachuullee waan tokko jedhe muummee ministeera kunin ministeerii kunin yoo iyyuu kora dhufan ministeeroti kunin yoo kora dhufanillee akka dansaa qophaa'uu malanii akka dansa warra yaada dhiyeessu ta'uu malan malee warra dubbii gamgamaa dubbii qoru ta'uu malle jechuun dubbatan tan maleellee ministeera ministeeroti kun jimaata cufa maqaa koraatiin kortaa uumanna kori kun akka guyyaa sanbataa jijjiiramullee tolchan muummeen ministeeraa dr abiy ahmed tan maleellee waan bara dargii keessaa fi bara hayila sillaasee keessa seenaa jajjabduu hojjetan jedhan akka bulchootii daawwatan agarsiisa. Finfinnee naannoo nifaas silk laaftoo ollaa anna maariyaam keessatti manneen kuma jahaa caalaan jiggsanii jedhaniitiin himachuutu jiran oduu tan malleskaachuu ammaatti finfinnee kalee nu erge jalanne.
Maqaa addaa Haannaa Maariyaam ka jedhamutti mootummaan manneen seeraan ala ijaaraman ka jedhuu fi bulchiinsi magaalaa gidduutti waggootii dhiheenya kanaa darbaniif furmaanni tokko ituun argamiin jira torban darbee walitti bu'iinsa uumameen keessatti gaafa jimaataa hojiin manneen diiguu kun itti fufee manneen kuma ja'a ol diigamu jiraattonni dubbatu lammiiwwan waan tokko farkaa hin qabnee fi maanguddoonni hojii kan hin qabne kadhannaa irratti bobba'uu isaanii dubbatu kanas kan nu godhe mootummaadha jedhu carraan biraa waan hin jirree fi sharaa dhaabanii akka godootti kan itti gargaaraman ta'uu fi halkan immoo dhufanii loltootaan marsanii isas diiguu isaanii dubbatu. miidhamtoonni kaanis akka jedhanitti kanaan duras nu jalaa diigan furmaata barbaacha joorree joorree dadhabne deebisnee ijaarree deebisanii diigan jedhu haati ijoollee haati ijoollee fudhatanii lafa deemnu hin qabnu waan jennus hin qabnu jedhu dur mana kireessinee jiraataa turre amma garuu waan diiganiif jireenyi qaalii nutti ta'ee jechuun iyyatu namni nama gaadu akkuma jiru jechuudhaan dubbatu ka qabeenyaa fi humna qaban. qofaatu jiraataa jedhanii dhimma kanaaf deebii aangootaa argachuuf carraaqqiin godhe kan hin milkoofne ta'u mallaskaachuu ammahaa gabaaseera.
oduu ameerikaatti deebi'a jaartiin pirezidaantii ameerikaa melaaniyaa tiraamp dhibi kalee hakimachuuf hospitaala waraanaa ameerikaatti hakimatti kan waashingtan diisii dhiyaate tokkotti hakimee jirti akka jaarsii isii doonaald tiraamp jedhetti melaaniyaan akka dansaa jirti guyyaa lama sadii asitti keessa ba'uu dandeetti akka jarii isii waliin hojjete jedhutti dhibi kunniin kaanserii miti qallittiin jabduun teenna guyyaa lama sadii keessatti baatee qarqaarsaaf jaalala nuu qabdaniif guddoo galata isaanii galchinaa jedha pirezidaantii tiraamp tiwiiteriif irratti melaaniyaan namganna 48 ti dhalootaan sloveeniyaa hospitaala waalter riid jedhan keessatti hakimachuutu jirti dhibi kunin wam duraanuu hakimachuuf itti qophaa'aa ba'an malee waan aduu hin beekinu itti dhufee miti jedhe taanaan pirezidaantii ameerikaa maayik peens oduun ammaaf qabtanu.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. addii diimokiraatawaa oromoo yookaan adaawaa mootummaa itiyoophiyaa waliin karaa nagaa hojjechuuf gara biyyaatti deebi'uuf murteessuusaa ibsa torban darbe baaseen beeksisee jira mootummaanis adda kana waliin marii eegaluusaa ibseera dooktar bayyaan asoobaa dubbi himaa dhaabichaa haasofsiiseen jira qabiyyee ibsa isaanii ibsuudhaan eegalu.
Ibsi kun wanni inni agarsiisu adda dimokiraataa Oromoo jaarmaa keenya biyyatti galchuudhaaf yeroo dheeraaf jibbaata godhaa turre haala amma biyya keessatti geeddaramaa jirurraa kan ka'e mootummaan nu wajjin haasa'uudhaaf waamicha nu godhe haasaan guyyaa lamaa jila adda dimokiraataa Oromootii fi akkanumattis jila olaanaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjin mariin guyyaa lamaa deemee ture. Mariin kun kan xiyyaafate haala geeddaramaa reforms biyya keessatti deemaa jiran kana raachisee dubbatame gama keenyaanis haala geeddaramaa biyyatti deemaa jiru kana akka deeggarruu fi caalaa akka bal'atu caalaa akka cimu dhimmoota gaaffii uummataa deebisuu irratti akka akka jabaatu akka deeggarruu ibsame karaa jila mootummaatiinis isaanis geeddara akkanaa kana gochuudhaaf murannoo akka qaban. jaarmoota siyaasaa mormitoota jedhamanii beekaman hunda wajjin warra karaa nagaan akeeka isaanii dhugoonfachuuf qabsaan hunda wajjin akka haasa'uudhaaf fedhii qaban dubbatame haasaa nu wajjin jalqabe kunis akka haasaa hedduu itti fufuufis kan karaa saaquu tahuu dubbatame itti fufni walgahii jila keenyaa fi mootummaa jidduutti jalqabame biyya keessatti. yeroo gabaabaa keessatti akka itti fufu walii galame kanumarra dhaabbatuudhaan gaa jilli keenyaa yeroo torbaan lama hin geenye gaditti gara finfinnee hin socho'aa jechuudha kana hubachiisuu barbaanne.
egaan dhaabi keessanii addi diimokiraatawaa oromoo kanaan dura miseensonni isaa jechuudha uummata oromoo biratti kan beekamu adda bilisummaa oromoo keessatti kanneen beekaman namoonni adda addaa achi keessa jiru. biyyatti deebi'u jechuun uummatatti deebi'u gara uummata ofii dhaquudha jechuudha simannaan uummata biraa argattan hagam ga'a jettanii yaaddu.
dhugaadha hooggantoonni keenya baay'een keenya gariin keenya warra ABO jalqaba uumuudhaaf gumaachaa tureetu nu keessa jira gariin keenya ABO keessa yeroo baay'ee karaa adda addaa tajaajilaa kan turreetu as keessa jira haaluma geeddarama biyya Itoophiyaa keessatti waggoota 25 deeman xiinxallee ilaalleti karaan qabsoon keenya itti fuuldura deemuu malu jennee adda dimokiraataa Oromoo kana ijaarre. Yeroo karaa biyyaa kana deemnu nuti qabsoon Oromoodhaa mirgoota hamma ammaa agarsiise caala akka jabaatan mirgoonni guutuun ammoo sabni Oromoo barbaadu akka guutamu gargaaruuf qabsaa'uuf biyya keessatti deebina. Hawwiin keenya guddaan tokko erga ijaaramne jalqabnee biyya keenyatti deebinee ummata keenya keessa jiraannee ummata keenyaa wajjin mirga ummata keenyaaf qabsaa'udha. Ummata keenya aangoomsuudha. Gaafa biyyatti deebinu ummanni kanuma akka nu hubatu barbaanna. Nuti ummata biyya keessa jiru jaarmota biyya keessa jiru hunda wajjin waliigallee dantoolee mirgoolee ummata keenya tarkaanfachiisuuf hojjannaa. Ummata keenya tajaajiluuf hojjannaa. Dhimmuma yeroo dheeraa jireenya keenyaa itti balleessine tarkaanfachiisuuf deemna jechuudha. Aangeessuu ummata Oromooti ergaan keenya. Biyya san keessatti federaalismiin dhugaadhaa kan sabdaneessaa kan of bulchuunis wajjin buluunis keessatti dhuga'umu. Sirni olaantummaa seeraa fi dimokiraasii sirna biyyatti dhuga'umu akka ta'u qabsoofnaa. Nagaan guddinni badhaadhinni ummata keenya akka dhuga'umu qabsoofnaa. Qabsoo deemaa jiru gargaaruuf biyyatti deebina. Uummanni keenya kana hubatee akka nu deeggaru, nu simatu, shakkii hin qabnu gama keenyaan.
Kabiraa dhaabi keessan addi dimokiraatawaa Oromoo dhaabolee kanneen akka gimboo torbaa waliin kanneen qabsoo hidhannootti amanan waliin waliigaltee mallatteessee wajjiniin sosso'aa akka turedha. Isin immoo amma akkanatti himtanitti qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf gara Itoophiyaatti deebinee mootummaa wajjiniin hojjennaa naan jettani. Dhaabolee kanneen akkasii kana waliigaltee isaanii keessaa baatanii deemaa jirtu moo dhaaboliin kun immoo quba qabu moo gara biyyaatti deebi'uu keessan meesa kanarratti?
Nuti humnoota adda addaa wajjin hunda wajjin hin hojjenna jennoo yoo qabna. Akeeka addaa bifa qabsoo addaa hordofuun keenya kan biraa wajjin hojjetu nu dhoowwa jennee hin amannu. Akkuma kanaan yeroo paatriotik gimboossaa banaa ta'uu jaarmoota biraa wajjin wanta irratti walii galluuf wajjin hojjechuudhaaf walii tumsuudhaaf waliigaltee irra geenyu maalummaa keenya geeddarreetii miti. Waan guguddaa lama hin geeddarre akeeka siyaasaa keenya hin geeddarre nuti ammallee federaalizim sabdaneessaa dimokiraatawaa dhugaa akka goomu qabsoofnaa karaan akeeka keenya itti dhugoomsuuf qabsoofnu immoo karaa hidhannoo maleessaa. karaa nagayaati warri karaa biratti lolla jedhanis yeroo nu wajjin walii galan waanuma itti walii gallu irratti dhaabbannee wajjin hojjechuudhaaf kanaaf jecha gama tokkoonis walabummaa jaarmaa keenyaa hin lakkifne jaarmayni keenyaa waan akeeka isaa gargaaru hunda hojjechuudhaaf walabummaa qabaa karaa biraanis tarii karaan nuti amma saaqnu kun haasaan nuti mootummaa federaalawaa Itoophiyaa wajjin jalqabne kun jaarmoota hundaaf. Mormitoota ala jiran hundaaf karaa saaqaa in gargaara malee waa tokkollee in miidha jenneen amannu. Guyyaan har'aati kan kaleessaa baay'ee adda adda. Haala geeddaramiinsaa jira. Mootummaa fooyya'insa gochuu barbaaduutu jira. Waadaa hedduu galanii jiran. Haalli fooyya'insaa kun warra geeddaramiinsa barbaadu hundaaf haala gargaaraadha. Kanatti immoo dhimma bahuun sirriidha. Murtii siyaasaa sirriiti jennee amannaa. Wanta hangammaa hojjenneen waliigaltee jaarmota adda addaa wajjin goodeen iddoo itti wal faallessu qaba jennee hin amannu hin gargaaraa jenneeti yaadna gama keenyaan.
Kabiraa komeen qaamni hangi tokko dhiyeessu keessaa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra oolee innaa jirutti bakka namoonni baay'een mana hidhaa keessa jiranitti haala akkasiitti biyyatti deebi'uun sirrii mitii kanneen jedhan jiru kanarratti dhaabi keessan ejjennoo akkamii qaba?
Wal haalli hundi nuuf qulqullaa'ee wanti hundi tolee galurraa. Odoo haalli kun hin qulqullaa'een galanii akka geeddaramni guutuun ta'u qabsaa'utu irra sirrii jennee amanna. Erga karaan hundi nuuf mijatee wanti hundi qajeele booda deemuun namatti hin tola fakkaata. Garuu haala rakkisaa keessattis deemuun barbaachisaadha. Gara tokkoonis geeddarama jirullee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Geeddaramaaf ta'aa jira. Hidhamtoonni siyaasaa baay'ee hiikamaa jiran. Mootummaan kun hidhamtoota hedduu akka hiikuu barbaadu. Fedhii akka qabu agarsiisaa jira. Baay'een isaallee hiikamanii jiran. Isaan hafanillee akka hiikaman lulleen qunnamtii qabnuun haasaa goonuun akka kana kaafnumaa shakkiin hin jiru. Geeddaramoota adda addaatu jira. Amma fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa kan jedhamu kunis. Kunis akka ka'u alas teenyee gaafataa jirraa achillee yoo dhaqnuma gaafannaa akka geeddaramus hin qabsoofne jechuudha. Kanaaf warri akkas jedhu riskii fudhatinaadha nuun jedhu ammoo siyaasaan qabsoo riskii malee hin deemtu yoo riskii sodaatan qabsoo deemsuu dhiisuudha nuti immoo riskii kana caaluu fudhannee jirraa haalli har'a jiru immoo caalaa mijjataadha jennee xamannaa riskii illee yoo qabaate haa qabaatu qabsoodhaa jennee deemaa jirra kanatti amanna nuti namoonni kun lakkiin ta'uu guyyaan gaafa guutan eeggadhaa jedhan isaan eeggatuu danda'u nuti immoo haalli jiru mijjataadhaa galleet uummata keenya biras teenyee mootummaa nuu wajjin haasa'uu fedhii agarsiisa kanaa wajjin haasofnee qabsoo keenya itti fufnaa karaa nagaatiin jaarmaa siyaasaa haaraa taanee biyya keessatti hojii keenya qabsoo keenya itti fufuudhaaf qophoofnee itti deemna jechuudha. Kan kunumti akka nu hubatamuu barbaanna nama jaarmota dhimmi ilaalu hundaan kanuma nu hubadhaa jechuu malee nuti bilisaa jaarmaa bilisaa murtii nutti fakkaate itti amanne gooneet itti deemna jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa isin waliin yookaan dhaaba keessan waliin marii sana geggeessuu irratti ibsa baase mata duree sana irratti ofiisaa adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of waamu jechuudhaan jalqabee isa kana attamitti ilaaltu.
Ibsa san keessatti adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of waamu isa jedhame nuti ittiin gammanne adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee duwwaa waamamuu barbaannaa garuu akka booda gara mootummaa irraa hubannetti seera isaaniitu. jaarmaa biyya san keessatti heeraan galmaa'ee beekamin akkasitti akka waamnu nu gaafata isa jedhu nu deebi'ee gaa kana kan waan bira darbuu barbaanna.
Dubbi himaa adda dimokiraatawaa Oromoo Dooktar Bayaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Obboleettii kootu jubee sis VOA afaan Oromootis carraa kanaaf galanni keessan hin badin.
gama biraan mootummaan itiyoophiyaa ofiisaa adda dimokiraatawaa oromoo jedhee kan of moggaase jechuun maree adda kana waliin geggeessuusaa irratti ibsa baasee jira dhimmootiin koominikeeshinii mootummaa federaalawaa itiyoophiyaa ibsa maxxanseen mootummaan itiyoophiyaa karaa nagaatiin ejjennoo isaanii siyaasaa kanneen deemsifachuu fedhan dhaabotii yookaan paartilee poolitikaa waliin walitti dhiyaatee mari'achuuf qophee ta'uusaa ibsaa ture mootummaanis dhiyeenya paartilee mormitootaaf ergaa nagaa dabarsee jira jedha. mariiwwan kana dura geggeessaman firiin argisiisinuu malee yeroo ammaa toorasaa siyaasaa adda bilisummaa oromootti kan adda baaseef adda dimokiraatawaa oromoo jechuun dhaaba of waamu waliin bulchitoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa marii geggeessaniin dhaabi kun waamicha mootummaa biraa dhiyaateef heera biyyattii kabaje karaa nagaan sochii siyaasaa geggeessuuf murteessuusaa ibseera ejjennoon dhaaba kanaas gama mootummaan ajaa'effannaaf simannaa argateeraa jedha ibsisuun dhumarrattis bulchiinsi dhaabaa. adda dimokiraatawaa oromoo yeroo dhiyoo finfinnee akka seenu waliigalteerra ga'ameera mariin ittaanus finfinnee keessatti itti fufaa jedha ibsi mootummaa itiyoophiyaa biraa ba'e kun. godina horroo guduruu wallaggaa magaalaa shaambuu keessatti jimaata darbe kana dargaggoon tokko ajjeefamuurraan kan ka'e sanbatarraa jalqabee hanga kaleessaatti mormiin geggeessame jedhu jiraattonniif aangawoonni namoota dhiyeessa.
qeerroo dabalatee uummanni magaalaa shaambuuf naannawa ishee sanbata dabreerraa jalqabee aga wixata kaleessaatti gabaa lagachuuf karaa cufuudhaan mormii guddaa geggeessuusaa jiraattonni magaalatti bakka bu'aan paartii mormituuf bulchiisii godinaa horroo guduruu wallaggaa nuuf ibsanii jiran godinichatti bakka bu'aan koongireesa federaalaa oromoo obbo Dagabaas Waaqwayyaa kan mormii sana kakaase dargaggoo olii margaa jedhamu magaalaa shaambuu keessatti ajjeesamuusaati jedhu.
margaa kan jedhamu du'ee argame mucaan sun lubbuutiin darbee jira. Yeroo darbees magaaluma shaambuu keessatti mucaa katamaa jedhamu rasaasaan rukutamee namni gaafatee jiru akkuma jirutti lubbuun uummata keenyaa dadhabe reeffa fardaa ta'eetu namni nama ajjeese seeratti dhiyaatu hin jiru. Namni yoo balleesse yoo yakka qabaate seeratti dhiyaate hidhamuu qaba malee du'uun qabu lubbuun isaa gochisuu kan isaan irratti raawwachuun qabu.
du'ee argameedha kan isin jettan reeffuma isaatti argame moo lolarratti du'e moo waan argame maaltu jira.
galgaladha kan namni kun du'e akkamitti du'e jedhee hawaasa naannoo yeroo barattutti bakachaa fiigaa ture meeshaan dhuka'aa ture jedhanii gaamma naannoo reettisaa argame sanatti illee yeroo reettisaa sun argame illee humna tikaa mootummaa ture kan mucaa kanaa eegaa ture. yeroo sana immoo poolisiin jirmaa jedhamu tokko illee qala'aa yookaan rasaasni illee qala'aa sana kan funaanee dhufe poolisii jirmaa jedhamu sanadha. Dookteraanis ilaalame lafeen lapheesaa illee cabaa akka ta'e miidhaan isaa irra jira gaa hawaasni naannoo sanaa illee kana malee illee isin ibsuu danda'a jechaadha uummanni naannoo sana jiru.
Kan haala magaalattii keessa ture naaf ibsan jiraataan magaalattii tokkos waa'ee du'a dargaggoo olii margaa akkana jedhan.
galgala du'ee eegaa kan bulee ittisa raayyaa biyyaati koomaandi poostii. Eegaa bulanii ganama sa'aatii kudha lama yeroo ta'u immoo namoonni naannoo arganii yeroo mucaa sana lafaa fuudhuuf ka'anii maatii sanas irraa ari'anii namoota naannoos irraa ari'anii isaa booda humnumaan haatii fi abbaan mucaa dhufanii poolisiin magaalaa waammatanii poolisiin magaalaa immoo yeroo sanatti dhufee bira ga'ee qaqqabe kan nuyi qaamaan argine rasaasa qalaasaa jechuudha qalaasa xiyyitiin keessaa ba'e sadii poolisii magaalaa qorataatu fuudhee nama maqaansaa Girmaa Urgeessaa jedhamutu fuudhee isaa booda nuyi mucaa kana gara mana yaalaatti fudhatanii deemanii komaandi poostonni immoo jibbiitti deebi'aa jedhanii magganaanyaa qabatee jira tokko hoomaa waraanaa isaanii jibbiitti akka deebi'anii ajajanii isaa booda mana yaalaa deeme mucaan edda mana yaalaa deeme immoo mucaan kun ashaaraa haa ka'uu doobiraa deemu jennee qalaasni sanuufaa sakattaamu jennee qorataa kana gaafannee ture. Qorataan kun booda inni dhoksee ani qalaan fuudhe hin qabu agarree ani hin fuunee jedhee namni dhoksee isaa booda mucaan mana yaalaa deeme mana yaalaa deemee booda immoo doktariitiin ilaalamee gara manaatti deebi'ee mucaan cinaacha karaa mirgaa kana qabattoo isaa iddoo hidhamurraa xiyyitiin rukutee keessumatti afeera keessan baane. adda karaa tokko cabeera laphee isaarras immoo lafeen afur cabee keessatti bu'eera isa kana kana ni beekna sii keenya taajjabneerra jechuudha.
Dargaggoon olii margaa jedhamu kun akkamitti rukkutamee ajjeefame lolarratti moo walitti bu'iinsa tuumame moo kanarratti odeeffannoon qabdan jiraa?
Kaleessumti isaa guyyaa lamaan tokko dura kan bule bulchiisii magaalaa qeerroo jedhee dargaggoo addaraashatti waame. Addaraashatti waamee dargaggoonni kun addaraasha akka nammanii jiraniin warra koomaandi poostii kana wajjiniin walitti bu'insi dargaggoota wajjin ta'ee mannaayiraa keessatti mannaayiraa magaala sana keessatti jechuudha. Gaafa roobii kuni ta'ee kuni ta'ee immoo yerooma sana mannaayiraa keessa ariyanii nama dabaddabanii ijoollee durbaa dabaddabanii nama karaa deemu dabaddabanii dhukaasan lama tokko sanii dhiiniin suni achirraa ka'eeti gaafa lammaffaas ammas gaafa amusii deebi'anii namootuma mannaayiraa deemu callumadhanii dabaddabuutti ka'ani. Gaafa arbii galgalammoo akkuma jedhan likkii qabanii mucaa kana hoteela keessatti wal arganii achii hiriyaasaa biraa kaachifatanidha jedhama odeeffannoon jiru. Isuma gaafasii walitti bu'insi taasifameeti qiinii qabatanii immoo gaafa arbii ajjeesanidha jedhama odeeffannoon jiru.
Reeffi olii margaa kun amma awwaalameera miti?
Ee amma awwaalameera qidaamee awwaalame. Isa booda bakka awwaalchaatti Uummanni dallanee bakka nu fixuuf ka'anii jarri kun jedhee gabaa laguu godhanii guyyaa lamaa fi gaafa sanbataa gaafa qidaamee gaafa dafinoo guyyaa kana sadan hamma abbaansaa seeratti nuu butamutti namni namicha kana ajjeese adda nuu bahutti nuyi gabaa kanatti hin baanu daldala keenya nagadannu makiinaan hin deemu jedhanii qoqqobbii kaasanii bulchaan magaalaa immoo gaafa dafinoo isa kaleessaa kana walitti qabanii abbaasaa baasuuf koree ijaarree irraa hindeessinee jirra waan ta'eefi akkamitti akka ajjeefames hin qoranna waan ta'eef ammasitti hojii keessanitti fufaa qoqqobbiin kun haa ka'u haa dhiifamuu jedhanii booda qoqqobbiin kun dhiifamee har'a uummanni hojiitti bahee jechuudha.
Amma haalli magaalaa sana keessa jiru nagaadhuma jechuudha.
Wal gaareffachuuf wal sodaachuutu jira. Magaala keessa deemuun hin jiru. Sa'aatii kudha tokko walakkaa kudha lama sa'aatii tokko akkabaabitti namni iddoo jiruutiin socho'u isaanuma tuffatee jira. Kana maleellee hoomaa waraanaa ammas mootummaan horaalii tokko fidee gashee uummanni magaala keenyaa ammallee sodaa guddaa keessa jira. Yaaddoo guddaa keessa jira. Ammallee.
Du'a dargaggoo tokkorraa ka'ee mormii magaalaa Shaambuutti geggeessame kana laalchisee gama mootummaatii ibsa argachuuf jecha aanga'ootaan itti bilbilaa ture keessaa kan naaf deebisan bulchaa godinaa horroo guduruu wallaggaa obbo Soorii Dinqaati.
Anillee gaafas achiin turre gara Finfinnee waltajjii qabaa hin deemee ture namni du'uun du'eera sirriidha. Dargaggeessis uummannis mormii kana dhageessisuunsaa sirriimadha. Dargaggeessi humna waraanaatiin ajjeefamee jedheeti kan inni mormiisaa dhageessisaa ture. Garuu immoo namni suni rasaasaa miti kan jedhamu hospitaala meedikaal daayirekteriin bakka jirutti bakka ogeessi jirutti qaamni isaa ilaalamee waraansa qabaa kufeera lapheensaa miidhameera. Rasaasa miti kan jedhutu jira lakkii seeratti nu dhiyaachuu qabaa namni kana godhee haga kun ta'utti immoo nuyi.
caasa nageenyaa kana waliin araaramuu hin dandeenyu raayyaa ittisa biyyaatu nurraa rukutee kan jedhu waan akkasiitti sagaleessaa dhageessisaa jira sirriitti dargaggeessi jechuudha kanaaf immoo karaa nagaatiin dubbiin kun ilaalamuu qaba yoo yakkamaan kun raawwate yoo ta'e seeratti dhiyaachuu qaba abbaa godhachuu qaba kan jedhani caasaan keenyi mariirra turani ani finfinneen deemeera waan ta'eef waltajjicharra hin turre.
Kan jiraattonni jedhani dhukaasnis dhaga'amee ture amma immoo mudhii isaarra rasaasaan rukutamuunsaa argamee jira laphee isaarras cabeera haaloo qabataniitu dargaggeessa kanaa ari'anii rukutanii ajjeessanii ka jedhudha ka jiraattonni dubbatan. rasaasaan miti kan rukutame jedhamu kun madda mana kiimiitiin qulqullaa'ee dubbatame moo waanuma akkasumatti odeeffamu.
Akkas jedhani malee an ofii koo hin qoranne namoo an ofii koo hin qoranne akkas jedhani mana yaalaa dhaqee rasaasa miti jedhaniidha garuu dargaggeessi immoo rasaasaan dhahamee jira akkuma jette immoo halkan sana waraanni rasaasa dhukaasaa turuunsa sirriimadha waan haqa jiru dhoksuun gaarii miti rasaasi dhukaa'aa ture naan jedhu naannoo sa'aatii jaha akkas wayitti garuu hin rukanneedha kan jedhamutu immoo jira garuu dargaggeessi miti sobadha uummannis sobadha waraanumatu nurraa rukute waan ta'eef dubbiin kun qulqullaa'uu qaba malee hin ta'uu kan jedhamu dhugaadha muumentiin turee jira dargaggeessi guyyaa kaleessaa kana kan sa'aatii tokkotti calqabe hanga sa'aatii torbaatti marii bilchaataa marii ulfaataa gaggeeffamaa ture koreen tokko dhaabbatee akka inni qorachuu danda'u uummataaf waadaa galee jira dhugaan kun akka bahuu fi dhugaa rasaasatu rukute moo rasaasadha yoo ta'e immoo eenyu abbaan humnachiisa biyyaa ta'u abbaa barbaade haa ta'u lubbuudha waan ta'eef ilaalamuu tura jiraataa qoratamuu tura jiraataa akkasitti waadaa walii galaniiti kan uummataaf caasaan illee gargar bahan guyyaa kaleessaa jechuudha malee immaa biin kun hin baane immoo uummatallee dargaggeessa kana mootummaallee kan gargar fageessuu danda'u akkasitti walii galaniiru waan ta'eef karaa bilchina qabuun kan mari'atamaa ture.
Bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffatoota keenya kanneen ibsanaa kennan kan biroo jiraataa magaalaa Shaambuuf godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bakka bu'aa Koongireesa Federaala Oromoo obbo Daggabaas Waaqwayyaas galatoomsachaa kanarraa kanuma nan xumura. Ani namoo daandiiti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
ayyalam mata orduu deebi'ee sanitti waldhabii israa'eliif paalestaan lol guddaa uumaa deemuu jira kaan karaatti ayee goommaa gubee gool dhaabaa kaan furrisu kaan furguggoon namadha kaan ammoo rasaasa har'allee paalestaan kum hedduutti alaabaa fi alaabaa ofii guurratee du'a awwaalacha hiriira karaatti baafate waldhaba kanaan israa'el nam paalestaan jaatan fitte waldhabi kun naannoo gaazaa keessa embaasii ameerikaa ka telaaviiv irraa lafa paalestaayiniif israa'el irratti wal dhabanii gara jeruusaalem godaansisanitti tan uumuu jira ameerikaan ammoo jeruusaalem handhuraa israa'eliiti jette ameerikaan imbaasii telaaviiv irraa gara jeruusaalem godaansifachuu irratti addunyaan waan hedduu jechuutti jirti koreen nagaa tokkummaa mootummoota korjabaa ariitiin yaamteetiin tan irratti mari'achuu jirti itti gaafatamaan tokkummaa mootummoota damee jidduu gala bahaa nikoolii malkaawovii kor kan irratti akka jiddugalii bahaa jirtu irratti ibsa kennuuf deemuutti jira ameerikaan ammallee iraan horii nadabuu jirti itti gaafatamaa guddaa baankii iraan vaaloo'ee seef milishoota islaamummaa labanan jiranii dhossaan doolara miliyoon hedduuf erguu jira jechuun nadabde akka muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhutti wanni mootummaan hojjetu ummata diidi ta'uu malte dhossaa qabaachuu malee horii bulchootii biyya alaatii qabanillee qorachuutti jiran muummeen ministeeraa kun ardha ministeerota ittaantoota ministeerotaa fi daayirekteroota biiroolee koreeyaa koraatti yaameetiin tan itti hime akka uf eegatanillee itti dhaame itti gaafatamaa oduu tana biiroo koominikeeshinii mootummaa irraa argan Itoophiyaan guddatti jechuu qofaa miti guddin kan keessa uummatillee qooda akkam qaba jedhanii mirkaneessullee waan tokko jedhu. Finfinnee nifaas silkilaaftoo naannoo ollaa annaa maariyaam jedhan keessatti manneen kumjaa caalanitti jiganii jedha warri rakkoo tan himate. gamkaaniin ammoo jaartiin pirezidaantii ameerikaa melaaniyaa tiraamp wallaansa kaleetii fi hospitaal jirti akka dansaa jirtii jedhu dhibee kanaan jaarsiisi mataan oduu kanu.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal yookaan kiiloo heersii kuma kudha shaniif dhibba tokkoof saddeettama kuma kudha shaniif dhibba ja'aaf soddoma kuma kudha shaniif dhibba torbaaf kuma kudha shaniif dhibba torbaaf saddeettami shan irratti meetir baandii digdamii lama yookaan kiiloo heersii kuma kudha sadiif dhibba saddeetiif jaatama irratti meetir baandii digdamii shan yookaan kiiloo heersii kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof kudhan kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof soddomaaf kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof afurtama irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsuu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.